ఇది news with America ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mu guteze amatwi muri kumwe na fide niyongabo co kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca washington dc ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona mu gihe ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu bizotangura mu ndwi iza mu burundi abanyepolitike bamwe bavuga ko babandanya gutangazwa no kugena imvugo zo kwihanganirana zitandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politike ikigaragara kandi giteye isoni ni uko abakora ivyo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zacyo ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bajejwe in- intwaro bakomoka muri uwo mugambwe na bamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi uyo ni terence manirambona avugira umugambwe cnl utavuga rumwe na leta mu burundi mu rwanda abanyagihugu bishimiye ingingo ya leta ivuga ko umunyagihugu wese azohita avugwa akimara kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza perezida w'igihugu ca tanzania yasavye amakungu guhebera amadeni ibihugu vya afurika biyafitiye kugira bifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona naho ibihugu vya ghana na burkina faso vyoroheje ingingo ziziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo kubera ikiza c'umugera wa korona idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'igihugu ca tanzania yasavye amakungu guhebera amadeni ibihugu vya afurika biyafitiye ivyo kugira bifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona magufuri yateye ako kamo ku munsi wa gatatu gushika ubu abantu amajana abiri na mirongo umunani na bane nibo bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa korona muri tanzania abategetsi b'ico gihugu basavye abanyagihugu kubahiriza ivyerekeye isuku kugira bigabanye abandura umugera wa korona yamara perezida magufuri yariyamirije gushika ubu akamo ko gufata ingingo yo kuziririza ababa ku mugwa mukuru dar es salaam kuva mu ngo zabo perezida magufuri avuga ko umugwa mukuru dar es salaam uri mu kivuko yavuze ko igice kinini c'amafaranga leta yinjiza mu kigega ava mu gisagara ca dar es salaam ko kubera izo mvo badashobora guhagarika imirimo muri ico gisagara yasavye abanyagihugu yamara kubandanya gufata ingingo zo kwirinda kwandura umugera wa korona yatangaje ko ibihugu vyo muri afurika bidafise uburyo nk'ubw'ibihugu vy'iburaya mu bijanye n'ubutunzi yasavye by'umwihariko ibanki y'isi yose yemeye guha amadeni mashasha ibihugu vyo muri afurika gufasha ivyo bihugu guhangana n'ikiza c'umugera wa korona yatangaje ko aho gutanga ayandi madeni mu ntumbero yo kurwanya ikiza c'umugera wa korona ibanki y'isi yose yotegerezwa guhebera amadeni ibihugu vya afurika biyifitiye tanzania ikoresha miliyoni amajana atatu y'amadolari ku kwezi gutashe agenewe kuriha amadeni yayo amadolari agera ku miliyoni mirongo icenda muri ayo akaba arayarihwa ibanki y'isi yose naho igipolisi ca kenya cagirizwa ubwicanyi no gukoresha inguvu zirengeje urugero mu iyubahirizwa ry'amabwirizwa y'umukwabu yafashwe mu ntumbero yo kurwanya umugera wa korona eugenie mukankusi araduha ibindi imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri kenya ivuga ko ingufu polisi ikoresha zahitanye abantu babarirwa muri mirongo kandi ko abandi amagana bafite ibikomere bishobora kubaviramo urupfu abahuye n'aka kaga barimo abatarabashije kumva amabwiriza y'umukwabo wa mbere wa nijoro kenya yari yatangiye kubahiriza abo ntibumvise radiyo cyangwa ngo barebe televiziyo bitewe n'uko bari mu bikorwa bitandukanye hanze mu gutaha bahuye na polisi barakubitwa bamwe barakomereka abandi bakurizamo gupfa umuryango human rights watch ejo wavuze ko abantu batandatu bapfuye mu minsi icumi ya mbere y'umukwabo inavuga ko uretse gukubitirwa mu mukwabo hari n'abacuruzi bafite ibikomere batewe na polisi ibaka ruswa abandi ikabasahura ubu bakaba batakibasha gucuruza indi miryango irengera uburenganzira bwa muntu ikorera muri kenya nayo ivuga ko urugomo rukabije rwa polisi mu gihugu rushobora kuba rutaramenyekana ibajijwe polisi ya kenya ntacyo yavuze ku bwicanyi ishinjwa ikoresheje ingufu zikabije abenshi mu bapfuye nabo mu bice bikennye by'umujyi uduce tuzwi mu mateka y'ubwicanyi bukorwa na polisi urakoze eugeni kuri iyo nkuru ibihugu vya ghana na burkina faso vyoroheje ingingo ziziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo kubera ikiza c'umugera wa korona ku mugwa mukuru wa burkina faso uwagaduga amasoko yugaye kuva mu kwezi kurangiye ku munsi wa mbere leta yarasubiye kugurura rimwe muri ayo masoko mu ntumbero yo kugerageza kuraba ko ishobora kubigenza nk'uko ku yandi asigaye mu mpera z'uku kwezi atakibazo umukuru w'igisagara ca wagadugu armand bewinde yatangaje ko abagura n'abagurisha ibidandazwa binjiye mu isoko ryuguruwe muri iyi ndwi bategerezwa kwambara ibintu bifuka ku munwa bagakaraba iminwe bakongera bagapimwa ubushuhe bw'umubiri amenyesha ko abantu babiri ari bo bemererwa kwinjira mu bibanza bigurirwamwo ibidandaza icyarimwe kandi ko ivyo bibanza byose bitegerezwa kuba bifise isabuni ikura imyanda mu minwe mu buryo bushemeye mu gihugu ca Ghana perezida Nana Akufo-Addo yakuyeho ingingo iziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yari imaze indwi zitatu mu bisagara bibiri bikomeye mu gihugu vya Accra na Kumasi amara bamwe barafise impungenge ku vyerekeye korosha ingingo zari zafashwe mu gihe abandura umugera wa korona babandanya kwiyongera abadepite muri uganda bishyiriyeho imiliyaridi zirenga zibiri z'amadolari mu mafaranga leta izokoresha yo kwihemba byashabuje abanyagihugu bari bamaze igihe babatuma kuri leta kubera ibibazo bibageramiye birimwo ivy'ibiribwa amazi n'umuriro eugenie mukankusi yadufitiye inkuru y'idonida inteko ishinga amategeko ya uganda iracungirwa hafi nyuma y'uko abadepite bishyiriyeho miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu z'amadolari yo gufasha kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda abadepite bavuga ko ayo madolari azakoreshwa mu kugaburira abo mu ntara zabo cyakora urukiko rw'ikirenga rushobora gutegeka ko ayo madolari asubizwa mu ntangiriro z'uku kwezi inteko ishinga amategeko ya uganda yemeje miliyoni mirongo inani n'ibihumbi magana abiri y'amadolari y'inyongera mu ngengo y'imari agamije gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya covid cumi n'icyenda iyo ngengo y'imari ikubiyemo miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari yo guhemba abadepite ni ukuvuga amadolari ibihumbi bitanu magana abiri mirongo itanu umwe umwe urukiko rw'ikirenga rwa uganda rwategetse ko izo miliyoni zifatirwa muri banki kuzageza igihe urukiko rusuzumiye iki kibazo ku itariki makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa kane urakoze eugenie mu bubayi bwa mbere sentare yo mu budagi yatanguye kuburanisha abagabo babiri bakomoka muri siriya bagirizwa ibyaha bityoza agateka ka muntu muri siriya thomas kamirinda aratubwira ibindi kuri iyi nkuru urubanza rurabera mu rukiko rukuru rwo mu mujyi wa Koblenz mu ntara ya Renani Palatina mu majyaruguru y'Ubudage. Uwa mbere mu bashinjwa yitwa Anwar Raslan afite imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko. Umushinjacyaha avuga ko uyu mugabo yari colonel mu ngabo za leta ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad mu mutwe w'ubutasi bwa gisirikari. Amurega ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe muri gereza yayoboraga yitwa Al-Katib iri Damas umurwa mukuru wa Siriya by'umwihariko Anwar Raslan ashinjwa urupfu rw'abantu mirongo itanu n'umunani iyicarubozo no gufata abanyururu ku ngufu nk'intwaro y'intambara byabaye hagati y'itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwa kane ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'iya karindwi y'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uwa kabiri uregwa yitwa Eyad Al Harib w'imyaka mirongo ine n'itatu nawe yakoraga mu nzego z'ubutasi za leta ya Siriya aregwa ubufatanyabyaha byibasiye inyoko muntu bigizwe no gushimuta abantu abajyana muri gereza ya al katib hagati y'itariki ya mbere y'ukwa cyenda n'iya mirongo itatu n'imwe y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na rimwe colonel anwar raslan na eyad al garib bafunze by'agateganyo kuva bagitabwa muri yombi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bavuga ko baturutse igisirikare cya leta ya siriya basanga imitwe y'abarwanya iyo leta ya perezida bashar al assad mbere yo kugera mu budage gusaba ubuhungiro ibyaha baregwa biramutse bibahamye bashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu uru rubanza ni urwa mbere na mbere ku isi rufitanye isano n'ubutegetsi bwa perezida bashar al assad rushobora kurangira mu kwezi kwa munani gutaha kuri wolfang kalek uru rubanza ni intambwe ikomeye cyane yerekana ko abakora ibyaha ndengakamere aho bari hose abo ari bo bose amaherezo ubutabera burabakacira kalek ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ryo mu budage ryitwa eccher ryafashije abanyasiriya barokotse amabi yo muri iriya gereza al katib bahungiye mu budage gutanga ikirego muri uru rubanza
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook mu kibanza cyacu cya internet aricyo uwezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye Burundi aho umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa wiyamiriza kutihanganirana bibonekeza ku rubuga rwa politike mu gihe hasigaye iminsi ine gusa kugira imyiyamamazo y'amatora itangure inkuru ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire yatunga imana ari Kigali mu Rwanda iryo tangazo umugambwe sene washyize ahabona kuri uno wa kane ryerekana ko uko amatora yegereza ariko ibintu bitera by'inyuga ku rubuga rwa politiki umuvugizi w'uwo mugambwe yatanze uturorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganirana hamwe n'agatotezo kagirirwa abanywanyi b'umugambwe senera avugira umugambwe senera uratewe impungenge n'ingendo yo gufata gupfunga no guhohotera abanywanyi umugambwe washyize ku ntonde z'abitoza ku nzego zitandukanye cyo kimwe n'abazohagararira umugambwe ku kazu k'itora bamaze gushikirizwa umugwi ugiye gutegura amatora ku rwego rw'igihugu no mu ntara ikigaragara kandi giteye isoni ni uko abakora ivyo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zacyo ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bajejwe intwaro bakomoka muri uwo mugambwe bamwe mu rwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi na bamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi ku vyerekeye abamaze kwicwa no kubugwa irengero tutiriwe turadondagura bose umugambwe cnl uratanga uburorero mu ntara ya bujumbura mu makomine ya mubimbi isare mutimbuzi na nyabiraba ingozi mu makomine ya marangara na nyamurenza igitega mu ryansoro muyinga mu makomine ya giteranyi gasogwe na butihinda mu kayanza mu makomine ya kayanza na matongo mu rumonge muri komine rumonge mu gisagara ca bujumbura mu kamenge mu ntara ya ruyigi komine ya bweru rutana muri komine ya giharo bubanza muri komine ya gihanga kirundo cankuzo eka mbere n'ahandi aha terance manirambona atanga ibiharuro vyerekana ko abanywanyi b'umugambwe avugira itotezwa ryabo atari agaseseshwa rumuri afatira ku bafungiye mu mabohero atandukanye baremenanirijwe kugira bikunde ntibabandanye ibikorwa vya politiki amaremenanya akorerwe inyankamugayo n'abakunzi b'umugambwe sene aribonekeza ijya n'ino mu gihugu twotanga uburorero nyarusange igitega muyira muri kanyosha mutimbuzi mishiha cankuzo karusi vyanda muri bururi ndava na nyabihanga muri mwaro eka n'ahandi hari abapfungwa igihe kinini atawubagiriza batagira dosiye abandi imanza zabo zikadindira canke ntizigere ziburanishwa muri sentare hari n'abejejwe n'ubutungane ariko ntibari kugwe bakaguma bavundiye mu mabohero gushika ubu mu gihugu cose duharura abapfunzwe barenga amajana abiri hirya n'ino mu gihugu muri iryo tangazo kandi umugambwe senere uvuga ko utangazwa n'ingene imvugo za bamwe na bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye zihamagarira abacanke bariya kwihanganirana zitandukanye n'ibibera ku rubuga rwa politiki mani nambona avugira senere atanga akarorero mu nama mushiranganje ajejwe ivy'imigambwe akunda gukoresha abanyamigambwe avuga imvugo nziza cyane agahamagarira inzego arongoye mu ntara no mu makomine yuko abantu boza barakorana abanyamigambwe bagakorana haba ikibazo kanaka ariko igidutangaje ni uko ayo majambo kenshi turabona kumenya ngo aherera hejuru tugiye hasi ugasanga siko biri ugasanga umukuru w'umutumba shefu de zone canke urongoye umugambwe ku butegetsi cyangwa urongoye rwaruka n'umugambwe ku butegetsi niwo buje igikorwa kanaka kiba kandi cyakozwe hisunzwe amategeko cemberageze twibaza tuti mbega ubwo abo bantu koko barubaha inzego zibarongoye nta kuntu umushikiranganji yovuga iki nta mukuru w'umutima akavuga ikindi tubanza kubona henshi buri amatari afata ingingo wasanga agakoranya n'abanyamigambwe bakavuga nivyo bikorwa mugabo ugiye makomini ugasanga musanteri siko ariko arabikora nico gituma usanga musanteri avuga ngo jewe nta premananse y'umugambwe sene izoja ngaha ikibazo none havyanka kubera iki kandi uwo murongo yatanze intumbero ibikorerwa abanywanyi b'umugambwe sene ntibibuza umugambwe sene kubandanya urugamba rwa politike no kwitegura amatora yimirije mu gihugu terence manirambona yibutsa iryavumerewe na kizigenza w'igihugu ku bijanye n'amatora yimirije twibutse ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inzego za leta batahengeshanije kwizeza abarundi n'amakungu ko amatora y'uyu mwaka azoba atekanye abere ku mugaragaro kandi arimwo bose gusumba ayo igihugu kimaze gutunganya iyo ntumbero ni nziza kanatsinda n'ivyo abarundi bose bifuza kwiyamamariza amatora yaba ay'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine biteganijwe kuzotangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi za kuno kwezi kwa kane imigambwe ibiri ihanganye ku rubuga ariyo cndfdd na senel ikazugurura imyiyamamazo mu gihugu hagati senel uzotanguza imyiyamamazo mu ntara ya ngozi cndfdd nawo ukazugurura icyo gikorwa mu ntara ya gitega leta y'igihugu cya uganda yatangaje ko itegekanye yabutanguza umugambi wo kubuza abashoferi b'imodoka zitwara imizigo ziva hanze y'igihugu kwinjira mu gihugu ni mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa ry'ikiza c'umugera wa korona inkuru y'idonido twayiteguriwe na ignatius bahizi ari muri uganda mu gihe umubare w'abanyagihugu banduye indwara ya korona ukomeje kugabanyuka kandi abenshi bakaba bamaze gukira no gusezererwa mu mavuriro ibipimo by'ubuzima byakozwe muri iki cyumweru byose byerekana ko abantu batanu bamaze gufatwamo iyo ndwara ari abanyamahanga kandi b'abashoferi b'amakamyo ibi ntabwo byaguye neza abanyagihugu ku buryo bakomeje kubyinubira ku mbuga nkoranyambaga za intaneti hamwe no mu itangazamakuru bamwe bavuga ko izo modoka zitwara imizigo ziturutse ku mwaro wa mombasa muri kenya hamwe no muri tanzania zohagarikwa burundu mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu jeje odongo yavuze ko ibyiyumviro by'abaturage bifite ishingiro akaba leta yatangiye gushaka umuti wo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi baturuka hanze Ati kuwa kabiri wa kino cyumweru twabaraga abantu mirongo itanu na batandatu basanganywe ubwo burwayi mu gihugu cyose ku munsi wa gatatu wakurikiyeho bari bageze mirongo itandatu n'umwe hamaze kwiyongeraho abantu batanu banduye kandi abo batanu bose bari abashoferi b'amakamyo bane b'abanyakenya hamwe n'umwe w'umunyatanzaniya kwiga kuri gahunda yo kugira ngo umushoferi uzatwara imodoka kuva mu kindi gihugu akagera ku mupaka wacu azahasange undi mushoferi hanyuma ya modoka ye tuzayisiga umuti wo kwica iyo virusi nuko undi mushoferi ayitware kugera aho yajaga mu gihugu iramutse yari irimo gukomereza urugendo rwayo mu kindi gihugu uyu mushoferi nawe azayigeza kuri uwo mupaka nuko ahasange undi mushoferi w'icyo gihugu nawe ayitware ibi nibyo tukirimo kwigaho kugeza ubu minisiteri y'iby'ubuzima yemeza ko hari hamaze kugaragara abandi bashoferi banduye babiri banyatanzaniya baturutse ku mupaka wa mutukura bongereye umubare w'abasanganywe virusi ya korona mu gihugu kugera kuri mirongo itandatu na batatu ariko abashoferi batatu b'abanyakenya hamwe n'abandi babiri b'abanyatanzaniya bo akaba basubijwe iwabo abandi babiri bo akaba bakirimo kuvurirwa mu gihugu kuri uwo mubare w'abanduye abagera ku icumi nibo bakiri mu mavuriro kuko mirongo ine na batandatu bo barakize kandi abagera kuri barindwi akaba bamaze gusubizwa mu bihugu byabo kugira ngo bavurirwe hafi no mu rugo ku byo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kutinjira mu gihugu perezida museveni yaraherutse kuvuga ko kitashoboka kuko zitwara ibintu bya ngombwa kandi bikenewe cyane mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi aho zimwe muri izo modoka ziba zigarukira nyamara ariko ku rubuga rw'itangazamakuru rw'ishyaka riri ku butegetsi nrm hariho inkuru y'uko umukuru w'igihugu ari hafi gufata icyemezo cya nyuma kigiye gukemura iki kibazo burundu ariko ntabwo byamenyekanye neza niba icyo cyemezo cyaba ari icyo guhagarika izo modoka ziturutse hanze kutinjira mu gihugu perezida aramutse afashe icyo cyemezo ntabwo byagira ingaruka ku gihugu cya uganda cyonyine ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka sudani y'epfo repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ndetse n'uburundi bikoresha umuhanda wa uganda kubona bimwe mu bintu bikura hanze biturutse i mombasa ukurikije minisitiri jeje odong undi mugambi leta iteganya ni uwo gukorera abatwara izo modoka ibipimo by'ubuzima byihuta bishobora kumenya uko amagara yabo yifashe mu minota cumi yonyine nuko abazima bagakomeza n'urugendo atariko ibyo bipimo birahenze cyane kuko bikenera idolari mirongo itandatu n'itanu kuri buri muntu bivuze ko niba buri kamyo iba irimo abantu batatu byaba bivuze ko hapimwa abantu ibihumbi bitatu byaba bivuze ko hapimwa abantu ibihumbi bitatu byasaba leta amadolari ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu byo gukorera ibipimo abantu ibihumbi bitatu bakora muri izo modoka gusa buri munsi ikintu cyaba gihenze cyane ku gihugu yavuze ko ku mipaka ya busiya na maraba hagati y'igihugu cya uganda na kenya hambukira amakamyo agera ku gihumbi buri masaha makumyabiri n'ane ignesia sibahizi ijwi rya amerika uganda turagushimiye ignatius bahizi kuri iyo nkuru mu rwanda uwineza aline neri munyarwandakazi w'imyaka mirongo itatu aherutse gushyira ku isoko umuti ukoreshwa mu gusukura intoki hand sanitizers yifashishije ibimera mu guhangana na covid cumi n'icyenda asumta kaboyi adufitiye inkuru y'idonido uyu rwiyemezamirimo ukiri muto yabwira ijwi rya amerika ko nyuma yo kubona ko isi yugarijwe na covid cumi n'icyenda yatekereje icyo yakora mu gushaka ibisubizo kuri iki kibazo mu guhangana n'ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda mu butumwa abaturarwanda bahabwa harimo kwitwararika ku isuku no gukaraba intoki inshuro nyinshi inzego z'ubuzima zigaragaza ko umuntu ashobora gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune cyangwa imiti isukura intoki ishobora kwica virusi ya korona muri ibi bihe imiti yica udukoko yaraguzwe cyane byatumye ibura ku masoko yo mu rwanda naho ibonetse ikaza ihenze uwineza avuga ko yafashe umugambi wo kuyikorera mu gihugu akayikora mu bikoresho by'umwimerere kandi ikaboneka ku giciro kiri hasi nagiye mu mujyi ngiye kugura sanitayiza ngezeyo nsanga ibiciro bisa nk'aho biri hejuru niho natekereje ndavuga ngiye gukora ku buryo nkora handi sanitayiza ariko igizwe n'ibintu bishobora kuboneka mu rwanda ntekereza rovera ntekereza alcohol ubwo narakoze nkongera nkasubiramo nkongera nkavanga nkakaraba nkumva ukuntu imeze iya nyuma nagerageje nafashe icyemezo nyijyana muri rsb barayipima basanga ni nziza kandi ibasha no kwica ntuze bagitiriya ku kigero cya mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitatu bamaze kumpara zibifite amaze kubona ko zibaye nziza ndavuga nti wawu bya bindi nakomeza ndavuga nti ibyo aribyo byose ndabyibuza dufite ikintu ibintu dushobora gukoresha mu rwanda bitadusabye kujya gushaka izo porodishimike hanze uyu mu mukobwa ukiri muto asobanura ko atari asanzwe ari inzobere mu byerekeranye no gukora imiti ahubwo ko yize mu mashuri yisumbuye ikoranabuhanga ndetse akanarikomereza muri kaminuza uwineza asobanura ko muri kamere ye yari asanzwe ari umuntu uhora agerageza guhanga udushya ko ariho yakuye igitekerezo cyo gusubira mu mashuri yisumbuye kwiga ibigendanye n'ubutabire segonderi nizemo ntuze ebyiri nize ayiti universite niga ayiti nsubira inyuma njya gufata sayansi njyewe nabikoze nshaka kuzakora ivuriro ndavuga reka njye kwiga sayansi muri segonderi nzamuke njye kwiga telemedicine hari akazi nzakora karambye kugeza no ku bana banjye gusubira muri segonderi wararangije iniverisite ntibyabaye nk'igitangaza ku bantu benshi cyane cyane ariko haba ku muryango wanjye haba no no ku banyeshuri nasanze mu ishuri nabo ntabwo babyumvaga bati twe tugize imana twarangiza none wowe urimo urarangiza ukarangiza no hejuru ukagaruka gusubira inyuma ni gute se ubundi bitekereza uti hari n'abo twiganye nabo nabibwiraga wenda duhuye bati ni gute se utahubwo ubwo nta kibazo ufite mu mutwe hari icyo iyo segonderi wasubiyemo muri siyanse byakumariye muri iyi mirimo urimo gukora ubu biri mu byatumye mbasha gukora iyi forumire uwineza ni umwana uvuka mu muryango w'abana icyenda ariko muri jenoside yakorewe abatutsi bishe ababyeyi be bombi ndetse n'abavandimwe be batatu asigara afite imyaka itanu gusa arerwa n'abavandimwe be bamurutaga uyu mukobwa ukiri muto asobanura ko ubuzima bw'ubupfubyi yabayemo ariwe bwamuteye umwete wo kugira aho ageze ubu nubwo yemeza ko iyo aza kugira ababyeyi yari kuba ageze kure kurushaho ni ishyaka rituma mbigeraho numva ahubwo hari ikintu kindi ndi kubura nako cyangwa se hari ibintu ntagezeho nagombaga kuba naragezeho iyo uza kuba warakuriye mu muryango ufite papa mama numva hari ibintu byinshi nagombye kuba naragezeho aka kanya ntariho nibwo mbitekerezaho nkavuga ntiyo haba hari ababyeyi hari ukuntu biba byaragenze nko mu ishuri mba ngeze kure mba mfite wenda phd
yego
ibyo byose ndabitekereza
uwineza asobanura ko umuti yasohoye ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba cy'umwimerere kiva mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika arukoro n'amavuta aboneka mu rwanda asobanura ko kugeza ubu mu rwanda haboneka igikakarubamba ariko abahinzi bataramenya ko gifite akamaro kanini ku buryo bagihinga ku bwinshi akemeza ko afite umugambi wo kuzakoresha iki gikakarubamba gihingwa mu rwanda mu rwego rwo gukomeza guha agaciro ibikorerwa mu gihugu yavuze ko na nyuma y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaba cyarangiye azakomeza gukora uyu muti ku bwinshi kugira ngo haze isoko ry'u rwanda muri uyu muti usukura intoki yasize ku isoko harimo iya miliritiro magana atanu litiro imwe litiro eshanu na litiro makumyabiri uwineza asobanura ko ikigo cye gifite ubushobozi bwo gukora nibura litiro igihumbi ku munsi kugeza ubu litiro imwe igura amafaranga ibihumbi makumyabiri by'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta mu rwanda kandi hari abanyagihugu babwiye ijwi rya amerika ko bishimiye ingingo ya leta y'u rwanda ivuga ko umunyagihugu wese azohora yishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante agaca atangwa kwivuza atabanje kurindira ukwezi kose inyuma y'uko yishyuye ubwo bwisungane ni ibyiyumviro twegeranirijwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda umuntu yishyuraga akagenda agategereza yategereza bikaba ngombwa ko ayo yatanze ntaba yajya kuyivuzamo muri kwa kwezi kwa mbere akazategereza ukundi kwezi inyungu ni uko umuntu azajya agenda gutanga mituweli agahita yivuza
ese washoboraga kurembera mu rugo igihe ukwa kwezi kutarashira bikaba ikibazo birumvikana ko wahitaga ujya gushaka indi miti mu mafarumasi ariko ntuzi wasubireho gushaka indi miti birasa nk'aho bimeze neza Ah, birashimishije ko kwishyura mituweli ugategereza ko ukwezi kuzashyira ngo wivuze byari bibangamye gusa kuba nyine tuzaba tuzishyura tugahita dutangira kwivuza ni ibintu bishimishije cyane umwaka ushize twarwaje akana k'iwacu and then kwa ko twari twatinze twaratinze ho kwishyura gato twishyuye dutegereza bitugiraho ingaruka mu buryo bufatika cyane twishyuye menshi mwatakaje amafaranga menshi ya menshi cyane kubera ko twari twaratinze kwishyura mbere tugiye kwishyura rero mu gutegereza ko mituweli iza byatumye twishyura menshi cyane ariko nyine kuba muri ubu ngubu tuzajya twishyura bigahita dutangira kwivuza ni sawa twakiriye neza cyane kuko uzajya ugenda ukishyura ugahita ujya kuvuza atari ngombwa gutegereza ukwezi urabona umuntu ajyaga yishyura akivuza hashize ukwezi ugategereza muri uko kwezi wishyuyemo ukarwara bikaba ngombwa ko ujya muri pirive ukishyura amafaranga igihe ufata mituweli ikazanashira utivuje umwaka ugashira utivuje ukishyura ukundi mwaka utaranivuza urumva ko byatubereye byiza rero kwishyura ugahita uvurwa ni ibintu byiza cyane ese amafaranga kuyabona byo biroroshye ntabwo byoroshye nk'ubu ntuza abantu batandatu mu rugo rero bashyize mu cyiciro cya kabiri nishyura bitatu bitatu ariko nari nkigerageza kuyabona hari ubwo byigeze bikubaho ukishyura igihe ugitegereje ko mituweli itangira gukora abana bakarwara ukabura uko bavuza byarabaye kuba nishyura mituweli n'ubu sinayivuriza ndiyishyura gusa iyo ndwara ifashe nkora afite amafaranga ajya muri peri kuko ujyayo bakakuringana ukareba kujya kugwa kwa muganga n'iki cyangwa ufite n'ibintu wajyamo wajyanye umwana tukamujyane muri pirive niba ari indwara yoroshye bakamuvura mituweli ukayihorera mbere watanga amafaranga ugategereza ukwezi unarwaye ntubone nawe wivuza kuri ubu umuntu wishyura agahita abona mituweli ni byiza cyane byakorera abantu benshi cyane kuko abantu benshi cyane baba barwaye kubera bategerezaga iriya minsi bakarembera mu rugo ariko ubu ngubu ni igikorwa cyiza cyane leta yabishyizeho cyane wowe byigeze bikubaho cyangwa bo mu muryango ibi mu muryango bararwaye barategereza bajya kwa muganga bati mwuzuze mituweli zanyu neza ntabwo zari byuzura kandi hasigaye nk'iminsi nk'itatu kugira ngo ya minsi batubwigere ariko yararembye bamusubizayo kwa muganga ariko ubu ngubu kubera ko twumvisha ko ari ukwishyura mituweli umuntu agahita ayifata byiza cyane kabisa bye byose ubwo bashyizeho iriya gahunda y'uko tuzajya twishyura mituweli igahita iboneka n'utayishyuraga ahubwo nawe azajya yishyura kubera akurikije n'iyo niyo gahunda nziza cyane washyizeho ahubwo nibyo byiza gute kuba bahise bavuga ngo bazajya bahita bivuza bitewe n'uko mbere bajya bategereza ukwezi ugasanga urarwaye ugasanga uzi ko wifuza kubera ko hari hashize igihe kinini nta kibazo batugira ibintu byiza cyane bizadufasha ko nta kibazo ushobora kurwara ugahita ujya kwivuza utagizemo imbogamizi ubangura urikeka wenda ngo ube wazaharira mu rugo kubera ko wamaraga nk'ukwezi utarivuza none uzajya uhita wivuza urumva rero ko ari iby'ingirakamaro byababangamiraga se byabangamaga nk'uyo wategerezaga uko kwezi uhashoboraga kurembera mu rugo kubera nyine wishyuye ukaba utegereje ukwezi
ngewe ni byiza cyane ngenda bikunze nta kibazo ahubwo ubu ngubu ngewe nuko nta cyiciro ifite nivuzaga kuri mama umwana w'iwanjye akivuza ku mugore ariko umugore yaribarurije kuri mama we kijya gihe n'ubundi abantu byarabakomeraga ko kwa kwezi kwazagamo noneho igihe cyo kwivuza bikaba ibindi bindi nyine bikomeye cyane ubu ngubu bibaye byiza cyane bibaye byiza kuko ubu ngubu natanga mituweli n'indwarire mu nzu ngahita nivuza nitugira amahirwe tukabona kwishyura mituweli uno mwaka ndeba bikomeye ni byiza nta kibazo biragoye ndetse kureba akazi kapfuye ntaho tuyakura
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo muri aka kanya aha niho bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari masikara yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwabihagarariye ni edi gwema amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fide niyongabo tubashimire mwese uyu mugoroba mwiza ubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika